Oga like Muhammad don't voice out last last. He don't talk and say all oh, the killings where they happen for southeast especially those the attack we say now on top the security uh, security agencies that's where those people that they always dey face for southeast him talk and say if those people no stop I ain't come talk am say him know those people wey carry where they carry out those operations They come ask him who im talk am say na esn ipob say na dem dey carry out all these evil agencies all these uh, evil plans against all the security agencies wey we get for this country e come even talk am say im sabi im sabi two people out of those esn members leaders wey be say dey order uh, their member to kidnap three policemen of recent dem kidnap three policemen for southeast You can say, this man did there, Okafor, and Mr. Gentry. You can say, those two people, they are very, as in, they are well known in uh, among, uh, what do call them, uh, the uh, IPOB member. Koto can say, now, see now, those people, they even get mind. They get mind na oga láìpẹ́ mẹ́ta kan mú say they even get mind to video how dem dey kill these two policemen out of the three wey say dem kidnap dem get am to dey video how dem dey kill dem oga lamale lamamade come talk say now tell me how will the federal government be seeing all this kind of thing and be happy with people from the southeast lamamade come talk am say now nigerians they beg the federal government say make them solve the issue of IPOP through political solutions as in make dem do everything through political so so that the IPOB can be on their own and release their leader Nnamdi They go talk am say now see with with all these killings wey dey happen now how will the federal government solve this issue in fact their actions the actions of the IPOB think they oppose political solutions They talk am say in fact <laughs> with these things wey dey happen now those those those people those ESN members wey cause dis killing say dem must face judgement in fact very very soon dem go arrest dem he come dey warn all di ipob members and all di esn members say see if you push di federal government against di wall if you push di federal government too much say hey if di federal government should turn back against you say hey una no go happy una no go happy at all make una warn yourself for southeast and stop di killings na wetin ogalai mohammed talk na im message to those people wey say dem dey cause killings for di for di southeast na on dis kind of issue i no dey chook mouth for am so my people wey dey for southeast as ogalai mohammed talk am say na di esn uh, and and some of say you uh, dey very very popular for esn okafor and mr jensen say na dem order and ESN members say make them kidnap those three policemen and they even came into video and they killed two out of those three policemen who say they kidnap. What do you not think about some? What do you think say if it be the solution to all this attack people say just they happen for the southeast and and there the IPOP people they, they talk say no be them they do am. The federal government they talk say now the IPOP and ESN say now them they do am. So what do you want to believe now? How do you think say if you solve this kind issue wey say this issue of killings go stop for this country because I i tell you eh, <laughs> seriously i don tire to dey talk about the news of killing killing killing killing killing killing make we even talk about good thing for this country for once we no see na killing killing killing now don become regular thing for this country now so wetin una think about this issue make i hear your opinion my name is mc top secret see you my next edition thank you